una be women o make una stop all these things. wey una dey do o all dis eh, bloggers o queen naomi no get boyfriend queen naomi boyfriend no wan e no wan send warning to oni of ife my people. na the last thing wey i go do na this one make una sef queen naomi lovers and followers make una sef i dey see una comment for everywhere make una sef know say na lie be all dis things now you understand me na lie be all dis things now i get a lot of thing i no go turn myself to arewa when e dey debunk i get videos when i dey offload my people. ah ah me i don tire to dey debunk dey debunk dey debunk ah ah different thing o if you comot for this one you go enter this one and all dis um, bloggers dem eh abeg una if una do am finish una go off comment section if una know say di tin wey una dey do dey good why una dey off the comment section make una leave comment section make people comment now at least people make people say congratulations or make people say whether e dey good or not becos una know say na arabo now una dey tok na im make una dey off the comment section person wey be say you stand say na true you dey talk why you come begin dey off comment section i be one person wen you e no dey agree say make person do video another person go dey debunk am una understand i no be that kind person but this one now as this one be so i dey debunk am straight away make e dey talk time today When i dey debunk this uh this thing i get my videos wen i dey do una know una understand me ah ah wetin be all this one now this is getting out of hand is getting out of hand this one no be say this thing again now all this one no be queen Army fans now you understand dem no be queen Army fans this one na destroyer distraction and condemning somebody's name queen Army doesn't have boyfriend e boyfriend my people no boyfriend send warning to Ooni of Ife nobody can do that he is the king of Ife the king of the the whole Yoruba land so nobody can send first class king that is what he is so nobody can send warning to him nobody and Queen is still with the Ooni of Ife so you people should stop to spoil her name This is not okay Whether e dey with oni of ife e no dey with oni of ife queen army pikin e still dey breastfeed queen army no be boyfriend queen is not a wayward woman no be boyfriend matter na im queen dey so as he go take eh, eh, eh, move on with im life na im queen dey fine no be boyfriend matter man matter This e don first go na where una first dey una just go go go go go very una just come back again just start again gbazgbos gbazgbos ah ah gbazgbos if una talk am finish una be woman o oh. una get children o oh. una talk am finish una go off comment section and di one wey una go una no go take off comment section oh i go see all pipo wey una say una love queen army una go still dey go there now go dey comment ha this is getting out of hand no be as dem say ah ah its not okay at all again na so they go stop na so they go stop They no gree stop again e dey go just because of say queen name dey give una money but na suffering na dey spoil her name so much na suffering dey spoil her name Twenty nineteen. ah ah make una stop am dat 2019 thing make una no bring am come It's not okay at all e no dey okay This woman e get pikin for oni of ife she is a married she have a child for the king you people should stop it stop it make una stop am ah na wow sister maggie It's not okay I have to mention your name. I'm sorry. I respect you a lot. And uh, uh, uh, uh Lady Lady J Connor. That day I did video that Ooni of Ife there Mariam no lead down. You can't come out. You can't say Lidan. You do this one. You do that one. I didn't want to leave comment. Enough is enough. You be woman. You get picking for house. Stop stop to give queen naomi name wey e no be her name its not okay now wetin she no do they go say she do am na so na come out that day say e pikin lost e no good na This one na prince na ah ah. after you dey deal with him mama now you con enter the pikin its not okay you people should stop na ah ah it's not okay sister Mag um, uh, Maggie blog is not okay please it's not okay at all I respect you you are one of the I respect you a lot you know that this is bossing it's not okay we don't do all this one pass we don't do one before 2019 abi 2020 we did all these things please we should stop she have a child now Which is say something else not the matter of the pikin loss Ooni of Ife loss ah ah wetin now na Queen Naomi na im e dey do me o no be Ooni of Ife dey do me na Queen Naomi dey do me make una stop am now e no good now e no good una dey use her name dey buy arabo and una dey get views but to see, suppose una off una own comment section i could have sent you a uh, eh, eh, message it's not okay we all are women we are grown up we get pikin we senior queen naomi we get pikin make una stop am e no good enough e, enough is enough for all these all these things when we dey talk when be say e no no be the truth Guys, everything about Kunami coming out to debunk uh, to uh, the uh, Queen have a Queen Naomi don't have a boyfriend. She's still breastfeeding. She's very very responsible. Kunami boyfriend he send serious warning to Ooni of Ife na lie na lie. na lie be down and make uh, dis thing wb no dey come out come dey say queen army fans This that sister meng and uh, maggie and uh, uh, uh, lady j connor dem no be they no be queen army uh, this thing lover dem be blogger dem dey blog na blog dem dey blog it's not that they are blogging so they no be fans i know what i'm talking about na we all dey together before so they are not blogging anything they are not Queen fans they are blogging anything whether it is right or not they are blogging it hmm. so Queen fans if you like make una no get sense make una no wake up so i know say dem purposely off the comment section so that una no go see where to leave comment but I know say gbas gbos go come so guys welcome to bcg's corner uh, eh, bcg's tv please try and leave your comment subscribe share this video leave com genuine comment on whatever you think about this video please subscribe to this channel follow me on my facebook page as boss secondance tv love this channel leave your comment like the video share the video guys make una share am so that they go hear see am god bless every one of you all the best so guys its okay make like leave queen naomi alone enough is enough queen naomi don have a boyfriend yeah i debunk am now yes guys bye for now